mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose bibutsa ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves no kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri muraza rero kumva mu kanya ikiganiro murisanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu muri aya masaha uyu munsi turaganira ibyerekeye ubuvuzi kama cyangwa se gakondo mu gihugu cy'u Burundi ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi minisiteri y'ubuvuzi isaba ko amashyirahamwe n'ibigo by'ubuvuzi kama cyangwa se gakondo mu kinyarwanda bihagarikwa by'agateganyo ni mu gihe hategurwa amategeko ajejwe ayo mashyirahamwe nk'uko biri mu rwandiko rw'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza honyanganda sida amenyesha ko hari abikika cyangwa se abihisha inyuma y'ubuvuzi kama mu kwiba abanyagihugu umwe mu bavuzi umaze imyaka makumyabiri n'irindwi akoresha imiti kama akaba kandi umupadiri n'umwigisha mu ishuri rya seminari y'ibuta mu ntara ya bururi mu gihugu cy'u Burundi niwe mutumirwa wacu uyu munsi ni padiri leopold mvukiyeko padiri leopold mvukiyeko muraho neza
turaho ngomba mbaze ngusohore kuko uh, muvuze izina ritari ryo nimvukiye mvukiye simvukiye ko Eh, Eh, mu- nimvukiye eh.
eh, Leopold eh.
mumbabarire rwose Ye- Eh.
ikaze rero ku ijwi rya amerika Eh, murakoze kumpa eh, eh, iyo kaze Ye. mumaze igihe mukora ibyerekeranye n'ubuvuzi kama ah, nagira ngo muri aka kanya mbere y'uko mutuganirira mukatubwira n'uko mubona icyemezo cya minisiteri y'ubuvuzi mbanze nsabe ku buhanga bw'ibyuma bagenzi banjye badushyirireho badusubirizeho inkuru mugenzi wacu evariste nziko banyanka uri bujumbura mu burundi yaduteguriye eh, icyo cyemezo kimaze gufatwa umuvugizi w'ubwo bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaro nkonyanganda sida jean bosco girukishaka yabwiye ijwi rya amerika igituma ubushikiranganji avugira bwarafashe iyo ngingo hariho ibyo tumaze igihe turiko turabona murazi ko ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu busanzwe aribwo butanga impusha ku mashyirahamwe akeneye gukorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi hariho rero amashyirahamwe y'abavuza imiti y'ikirundi yahawe impusha n'ubwo bushikiranganji nk'uko busanzwe ariko ayo mashyirahamwe acakoresha izo mpusha bahawe n'ubushikiranganji mu kuja kuvura mu gihe izo mpusha barose ni iz'uko ayo mashyirahamwe yemerewe mu gihugu mugabo ntibisigura ko ayo mashyirahamwe ataja mu banyagihugu kuvura kugira ashobore rero kuvura ategerezwa gusaba impusha mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza nyanganda sida bamwe mu bivuza mu bigo bivura bikoresheje imiti kama bakira nabi iyo ngingo uyu ni umwe mu bicwi rya amerika byasanze ku kigo c'ababikira kiri muri zone rohero bagendana ingwara zitandukanye mu miti y'ikizungu nko ku mavuriro amavuriro atandukanye nk'amavuriro aziyimvye ayo makuru makuru umuntu muto muto ufatiye nko kuri wakarete ayo mavuriro makuru makuru umuntu muto muto ntashobora kwakirwa neza kandi ngo avugwe neza nk'uko bikwiye nico gituma rero ayo mavuriro y'ikirundi kubera ko bakira neza n'umuntu muto muto bamwakira neza nico gituma umuntu muto muto ashobora kwitura i- i- ayo mavuriro ma- gatoyi y'imico kama y'ikirundi umuti w'ikirundi n'uwa kera n'uwa basokuru na basokuruza dushobora rero kuza uwukura uri umuntu warutse ejo no hirya y'ejo ibintu vyerekeye ikibazo c'amategeko kirakenewe mugabo mukaraba ukuntu mworohereza mugaca inkoni ngufi ko bajeje kwakira abantu bato bato jewe naje mva mu ntara ya gitega iyi ndwara y'umutima ni indwara y'igituntu abo bagwayi bahurumbira imiti kama basaba ko ivyo bigo bitokugarwa baremeza ko iyo miti kama yabakijije ingwara inyuma yo kwivuza ibihe birebire n'imiti ihinguwe igasendwa ni ukuri nk'iyi miti y'ikirundi benshi irabafasha cyane ntitwabona ukuntu mushobora kubahagarika ko bwanze jewe nabona yuko mworeka bakaguma bakora gukurikiza amategeko ni kimwe turabye ibyo bakora ni ibintu byiza kuko uhereye nka jewe kuba nje hano nzanyuma ahubwo ubundi aje kwivuza je narakitse nari mfise ingwara mfurutira ndahantu hashushe nkasha mfurutira nkiyaga ngiye ahakanye nkafurutira nkiyaga nta bitaro na bimwe byo mu burundi ntari bwagereka ndabura igisubizo ndabura umuganga mu burundi yomvura bangira inama yuko mbere noja muri kinya bakaza kumbaga kubera iyo amibe ariko nicaye aho hantu kuwo muganga kuwo mudogiteri nahahuriye n'umudamu arambwira ati ivyo byose wewe hariho ababikira bavuze umuti w'ikirundi fiyanse nashinza ngaha ibinini nari maze kurya nari maze gutanga miliyoni zirenga zitatu ngura imiti kwa muganga biranga ariko maze gufata uwo muti byose byahise birangira nca ndakira kandi n'abandi bose bambaza nca ndabazana hano nka boriyanta kandi bagakira jean bosco ugira uko ishaka avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko iyo ngingo atari iyo kurwanya iyo miti kama ashikiriza ko icifuzo c'ubushikiranganje avugira ari uko hoshirwaho amategeko kugira ntihagire abikika mu kiza twebwe mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya igihiga ruhonyanganda sida ntiturwanya ko imiti kama canke ingaburo kama zishobora gukoreshwa mu gushobora kuvura ariko twifuza ko vyokorwa bisunze amategeko umwe wese ntabwe abikora uko ashaka kuko hariho n'abashobora kwisunga abo bak bakikika inyuma yabo bagakora ibitari byo ugasanga n'abanyagihugu bariko barazuragirika bamwe ugashobora gusanga bariko batahurwa bituye abatari ni mu ntumbero rero twebwe twifuza ko abo bikora abo bikora bikurikije amategeko urwandiko rw'umushikiranganji w'amagara y'abantu rusaba ihagarikwa vy'imfatakibanza ry'ayo mashirahamwe avuza imiti kama ruvuga ko hariko hategurwa amategeko agenga ayo mashirahamwe uvugira ubwo bushikiranganje yabwijwe rya Amerika ko amwe muri ayo mategeko azarahijije kwigwa ayandi akiriko aratosorwa Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika Urakoze Evariste kuri iyi nkuru none rero tugaruke ku mutumirwa wacu uh, padiri leopold mvukiye uh, mumaze imyaka ikabakaba hafi mirongo itatu ni makumyabiri n'irindwi mu by'ukuri mu buvuzi mumazemo igihe kingana gutyo minisiteri y'ubuzima ikaba yarafashe ingingo yo kuba ihagaritse ubuvuzi kama namwe murimo iyo ngingo mwayakiriye gute
je nibajije yuko byatumwe n'umwe muri abo bavuza imiti kama uravuga ati ni imiti y'ikirundi mugabo twe tuvuga ko ari imiti kama yavuye rero akasha aja kuvugira ku maradiyo ku akaca atanga n'ibiganiro byinshi kuri ubu bya watsapu niho nibagije ko bace bavuga ati yararenze akarimbi kubera kuko nta muvuzi mu byo tuzi agenda aravugira hejuru ibyo avura abazi abo yavuye nibo bamusanga ahari nibaza ko ariho haho rero bacingira ngo bavuga bati amategeko rero yojyaho yihuta kuko twari tumaze kuronga itegeko rikuru ry'umukuru w'igihugu riduha uburenganzira bw'uko ubuvuzi bw'imiti kama bwo kwisanzura bugakorana n'ubuvuzi bwa kizungu ariko nk'uko twamye tubisaba natwe twasanze hariho abantu bihisha muri abo bavuzi b'ukuri kuko amagara y'abantu si ayo gukiniramo ugasanga rero harimo abantu babeshya ngo barazi kuvura batavura ugasanga hariho abantu bagize urucuruzi nk'amahera nk'uko hanyuma si ibyo gusa twebwe twavuze yuko ubuvuzi bw'imiti kama ni itunga ry'abanyagihugu ni ubumenyi bubwirizwa gukingirwa muri ayo mategeko yose turi kutusotera ngo badushirireho tuba tugomba yuko aya mategeko azokingira uyu avura neza kandi uyu yoba yaratanze ubumenyi abucishije ku bo dukorana nka za kaminuza ibitabo byo kwandikwa ni uko kugira ngo umuntu aronke uburenganzira bamukingire ntibapfe kuza baza bayora ibintu byiwe babikoresha bakora iyindi miti cyangwa bagira uku baza ukabavura kandi bamurenganye nawe ariwe yatanze ubumenyi ku mpamvu yaba yatanze ikiso ry'ubwo buhinga rero nibagije yuko uyu yatanguye kuvugira hejuru ko avura ibi na biriya ubu bamubajije bati none ibyo byaremejwe n'abakora imiti kama babera n'abakora imiti ya kizungu abafarumasi byaremejwe n'urwego rwa kaminuza byaremejwe n'abantu bazi ibidukikije byaremejwe n'abantu bazi nyine ubuhinga bwo tugeze ku ibyo nibaza ko ari ngaho nubwo birebire nibaza ko nimwambaza ikindi kibazo kungure ndasongongera numve ko ndagishikira icyo kindi ye murakoze namwe uko mbyumva rero muremeranwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bushaka ko gushyiraho amategeko kugira ngo nyine abo bantu namwe muhamya ko bikinga inyuma y'ubuvuzi kama hanyuma bakarya abanyagihugu murabyemeranwaho ariko kandi namwe mubaye muri abo ngabo noneho bafatiwe basa nkaho bafatiwe ibihano ni nkaho ni nka kwa kundi mu kinyarwanda bavuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose murumva mwebwe ku bwanyu murumva mubifata gute
bavuga yuko umujyambwa aba umwe agatukisha umuryango twebwe mu bushikiranganji kuva dutanguye kuba tuza dukorana kuko turi ku iragi ry'umuntu yitwa Yosefu kabura yari yaramaze kuganira n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ingene bokorana akagira rero abavuzi bazoba biyemeje yuko bashobora gukorana n'izo nzego navuze haruguru gatoyi z'ubushakashatsi kaminuza byo kwandika byo kuvuga amakuru by'iki mugabo bakaba bazi yuko bazogira urunani bagakorana n'ubwo bushikiranganji bw'amagara y'abantu bagakorana n'ubushikiranganji bw'ibidukikije bagakorana n'ayandi mashyirahamwe yose aza aterera ikintu ku buvuzi ubwo ari bwo bwose ubuvuzi bwa kizungu cyangwa ubuvuzi bw'imiti ikama kuko amagara y'abantu ni katihabwa amagara y'abantu
araseseka ntayorwa
bamaze rero guhura we uwo mutama akavura natwe niko twaheze tukavuga tuvuga tuti rero bazoheza baze baradufasha badukosore mu byo tutarashobora kuyobora ntibatanguye bavuga ngo ngo ntituzi kwandika ngo ntituzi gusuzuma ngo tumwanda ngo ntituzi kugira ngo ngo ngo urugero ngo umuntu mutoyi ngo tumuhace tumwe n'umuntu akuze mu bumenyi mu ngabirano umuntu yahawe arongera ko abandi bakamufasha ni gufasha umuntu umwe naho rero twari tugize tuti dufashanye ubwabo tukabona yuko umenga bamwe ntibabibona umenga bamwe tujye kubatwara isoko bagaca rero umengo ni ni ni nk'igifiye agace cyitera mu kintuze cyacu mu gikono cyacu kandi tuzi yuko dukoreye hamwe twokora ibintu by'ibitangaza indwara zogabanuka abantu bagakomera hanyuma ibiti biri ko birahona kubera urwangara rw'abantu abaturira amashamba aba babaza ibiti aba abandi bakora nyine ku byo by'imiti babona ko bakora imyango bubaka amazu bagira ukuntu kuriya ababinda ubutare bacukura mu kuzimu abo bose dutegereje kubakorera hamwe isi yacu isi tuba tuzajya tuyitunganiriza ubwacu hanyuma natwe twitunganirize ku magara yacu
ku bwawe rero uravuga uti yagira ukwiwe
uko bwawe uravuga uti abantu gufatanyiriza hamwe nibyo bishobora gutuma bagira n'umusaruro mwiza bageraho ugashaka nk'ubwo bufatanye hagati y'abavuzi kama bakoresha imiti kama na minisiteri cyangwa se ubushikiranganji bw'amagara y'abantu none hari ikintu baba barababwiye ku byerekeranye n'igihe baba baza basubiriza ayo mategeko yaba yazaba yagezweho mutubabarire telefoni y'umutumirwa wacu iracitse ubwo mu kanya araza gukomeza abaganirire
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya short waves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ku byerekeranye n'ubuvuzi bw'abakoresha imiti kama cyangwa se ubuvuzi gakondo mu kinyarwanda nk'uko nabibabwiye cyangwa se namwe mwabyiyumviye umutumirwa wacu ni padiri leopold mvukiye akaba ari umwe mu bavuzi kama akaba kandi ari n'umupadiri akaba umwigisha mu ishuri seminari y'ibuta muri mu burundi ni mu ntara ya bururi nagira ngo rero mbaze ku buhanga bw'ibyuma niba padiri ahari yagarutse padiri muranyumva padiri baracyamushakisha ubwo mu kanya turaza gukomeza tuganire nagira ngo mpe umwanya bamwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika padiri ngo mwabonetse kuri telefone padiri muranyumva
ndabumva
mbere y'uko telefone icika twari turimo kuvuga ibyerekeranye n'ubuvuzi ubufatanye hagati ya ubushikiranganji cyangwa se minisiteri y'ubuvuzi n'abakoresha imiti kama murabyemeranwaho mukumva ko ubwo bufatanye bukenewe kugira ngo mubashe kugera mwese hamwe mubashe kugera ku musaruro uti abashyize hamwe nibwo ibintu bishobora no kugenda neza none hari igihe baba barabahaye tuvuge nk'icyo gihe cyo guhagarika ku buryo by'agateganyo hari igihe babahaye byibura bavuga bati tuzaba twaboneye igisubizo mu gihe kingana gutya mu bijyanye n'ayo mategeko
je nibaza ko bizoba vuba ngira ngo kuko jewe nta kete nta kete baranshikiriza ngo bavuge bati bizomara iminsi minaka ko jewe urumva nkorera muri kure y'ibujumbura mu muji umuji wabona aho washika amakuru ndi ngo n'amakete aranyaruka kubinyerekeye iryo kete sindari isoma neza ngo mbone bizomara umwanya ungana iki nibaza rero ko bizotebuka ubwo ne bizotebuka nuko natwe ibyo badusabye tubwirizwa kubishyira mu ngiro tubwirizwa kumenyesha abanywanyi bacu iyo bava hose mu gihugu ko amategeko ubu agenga abavuzi b'imiti kama ameze uko tugasubira tuweho twisuganya tukayitondeka neza ntihagireyo umuntu w'icyaduka atwinjiramo nibaza yuko iyo ntambuko baziko bayiduha kuri umwanya kugira ngo natwe twitosora ntitugume umwe umwe ngo ngo yandenganije undi ngo yandenganije umwe afora ingumu undi afora ingumu ngo turangana ngo tugire uku oya bibe mu muco mu mutekano ntangere nibyo twebwe turiko turasaba
ikiganiro muri isanga rero ni ikiganiro ry'ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abatangiye kuduhamagara innocent uranyumva inosa ye urahagana hehe ni bujumbura ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo n'igitekerezo yego
ubwo twumvise yuko babahagarikije abo bavuza imiti kama bobo barabifitiye uburenganzira bwo kuvuza imiti kama bobo iyo miti batanga barazi iba yapfuyeme muri laboratwari rero mu makuru numvise yuko ko bagiye kubarekurira yuko bashobora batanga imiti ya malariya rero barabifitiye uruhushya canke bazi gute iyo miti batanga kivura malariya barafite ibyuma bamaze kwicisha bakabona yuko ikontorore neza cyangwa ikivura malariya icyo mbona noreka bubihebera abo babigenewe nyine bakabanza bakayicisha mu byuma bakaraba yuko twice n'ibisabwa boho barafite ibyuma bihingura imiti ya malariya
urabaza ku ndwara ya malariya yonyine cyangwa no ku zindi ndwara bavura uretse mu kanya buriya umuntu yamubaza izo bavura izo arizo
mu makuru yanditse yuko ngo kuba cyo bari kugira ngo bakazamanza ngo bakajyana ngo imiti zivura malariya kuko barabifitiye uburenganzira cyangwa kuraba yuko itemewe cyangwa bavura malariya cyangwa bavura n'indwara zose
inosa urakoze padiri ikibazo cya inosa kirimo ibibazo byinshi harimo kukubaza n'indwara muvura niba muvura malariya yonyine cyangwa se hari n'izindi ariko kandi harimo n'uburenganzira mufite bwo kuvura n'imiti mutanga niba yapimwe niba mufite n'uruganda mukoreramo iyo miti
uyu muntu nibaza yuko ni ugomba gusobya mbega ibyo bipimo bishasha by'ubuvuzi bw'imiti ya kizungu butaraza basogokundi bivuza ntibavurwa ntibari ibiti ntibari bazi nyine babivanga ntibabikoresha bagakira icyo ni cya mbere mbega ni kuki ibikoko byo bitazi ubwenge nk'izo twebwe tuzi ubwenge ibikoko biri mu ishyamba iyo bigwaye bigize nte bivugwa nande ibikoko biri mu ishyamba ahantu ati abantu barashikayo ko bigwara bikivura twebwe turi abantu duciye ubwenge byogenda gute kugira ngo uheze uhakane ko abantu bari basanzwe bazi yuko iki kintu kinaka kinaka kinaka bifasha mu buzima kanaka noneho nibyo tujya byose ibi byose bidukikije birimwo ingaburo birimo ibidufasha bo icyo ni cya mbere hanyuma rero atandukiriye kuri ibi by'ubushakashatsi dushitse ko coga no kuri icyo kibazo kindi indwara murazizi ziranyuranye ziranyuranye rero abantu bashyize hamwe ingufu buvura indwara nyinshi nk'ubu jewe ku ahantu ku rugo nkorera ko ku kigo jewe mfise naronse ku burenganzira nkubaka mu itongo nahawe na leta nkaba mfise n'abantu nkoresha mvura indwara zinyuranye zitari nke nkavura indwara y'igitigu indwara y'igisukari indwara y'ivumbuka ry'umutima indwara y'umushishito sinzi ko ariko aranyumva yeee arakumva eee indwara y'intandara nkavura indwara y'abantu bahema nabi bitwa asima nkavura izi ndwara zituma abanyinarugo bamererwa nabi iyo bari mu maraso bizotuma mbere nabo banyinarugo nabo bagira kubaka hari aho bice bifatana mbwa hari n'izindi ndwara zisobekamo bataronka abana kandi bakomeye bo tukavura indwara zo ku rukoba ibikomere ni uko indwara za zona ni uko tugahita rero ikintu rero kandanda gikomeye ni izi ndwara zo mu mutwe izo ndwara zo mu mutwe zifite isano nyinshi usanga ziva umuntu abaye usanga ari umuntu yarihebuye usanga ari umuntu ni uko bamwe bakavuga ngo ibidayiboni yanduye ibintu nka bene urumva rero nk'ubu jewe aha unzaniye izi ndwara ndazi ko ndaguhaye umuti urakira jewe mvuze ndi umwe hari uwundi hariya i rubanza kumbura avura izindi ndwara hari uwundi mu ruyigi hari uwundi muyinga hari uwundi ari makamba hari uwundi ari ngozi duteranye ibyo rero izo nguvu kuba ushobora kuvura kuko hari n'ibitangaza ikiriho rero ni iki ikiriho ni uko bavuga mbega ngo turazi yuko harimwo ngo ibintu ngo bikiza none twoba tubayeho gute tutagiye turabaza neza aha twagiye turashyira hamwe n'abantu bo kuri kaminuza b'abashakashatsi baratubwira bati iki giti kirimo ibi bifasha gukora umuti mu gifaransa niba byumva ibintu byitwa sibisansi akitive hariho n'ukwanduka mu gifaransa yoca imbere yohava zimira akamba zibyo ari byo hariho uburyo bwinshi burimo utwo tuntu abantu baba bavuga ngo ni ubumara ni ubumara igihe babufashe bwonyine batabufashe mu giti kizima uko cyakabaye kuko twebwe rero ubuhinga bwacu ni uko igiti ugifata uko kiri ntufata bwa bumara gusa hari ibintu byitwa karoyide hari ibintu byitwa tane hari ibintu byitwa saponozide hari ibintu byitwa flavonoyide hari ibintu byitwa rekoandosiyane ni ukundagura byinshi birimo ubuhanga buhanitse azimira twebwe rero tumaze gukora n'abantu b'abashakashatsi za kaminuza zinyuranye ziri izo mu gihugu cyangwa izo hanze baratubwira ko ako kantu kitwa ubumara bashobora gukora ku kintu kanaka bashobora gukora ku kintu kanaka karafasha mu mutwe karafasha kugira ngo umuntu ibyo ariye bihite karafasha kugira ngo umutima we utere neza karafasha kugira ngo amasigo yiwe yikekenure asobore gukora neza karafasha kugira ngo igikomere cyugare n'ibintu nka bene ibyo rero ntihagire umuntu atangura kuzimiza bene gihugu ngo ngo ni ngo ntituzi mu birimo turabizi abantu mbere babizi imbere y'igihe babizi imbere y'igihe ntabwo nambwiye mu ntango y'uko ni itunga ry'abanyagihugu ni ubumenyi kandi n'ubumenyi usanga aho baduce badufatira utwagiye turahabwa ngo n'abasogokuru ngo n'abanyokuru ngo tugenda buhererekane ngo buhererekane none wogo kugenzereza ndi gusumba ukuraguza ikintu wakigendereje ntushobora kuvuga uti eee bigira gutya bakubareba bati agasozi karamarere kandi abagabo babona ntibaba babibona rego umugani urava uva ku muntu ntuva ku giti bashobora kuvugisha igikoko bagomba kuvuga umuntu rero ngaho nibaza ko atohateba ngo yibaze yuko twaba bibyaduka
ubwo birumvikana ko mufite uburenganzira niba leta yarabahaye aho mwubaka aho mukorera ushobora kuvuga ati ingabirano y'imana no kuba atayemera urazi yuko ibintu twabisanzeho bigenda birahanirana birazunguruka bigenda uku nawe ushaka kuvuga rero ngo ibintu byose ngo yoheze akabisigura akanjijura yuko ashobora kubisigura mbega nk'ubu wosigura ukugeneye umwuzurire uteye abantu batikira ko twateguye ubuhinga kuko iki tubihagarika n'ingoga tukadayadaya kuko imvura ibiturika imvura ikagukubita wagize paratonere cyangwa ubundi atayibize bikagufata rero aha nibaza yuko atoheza ngo azarasibanya yibaza ngo nta bwenge dufise ubwo bwenge ntabwo yabivuze padi ubwenge bw'abaratera twebwe twari kudusaba yuko tumaze gushyika iyo mbere duca tuza tukaza kubyandika ibyo bintu ntibirabe bizimangana none abantu bose baza bavuga yuko ngo umutama apfuye cyangwa umutamakazi ngo ni ni ikigega cyose kiba gihiye hari ubuhanga bajyanye
rero duca dusaba ko dukoresha ibidukikije ibiri mu kirere ibiri mu kuzimu ibyo dutera ibyo tudatera ibyimeza ibiki byose ko tujye dukoresha tugomba rero yuko abantu badapfa kuza baridimba ngo habe bonona aho isoko riri aho aho mvuga mbega nk'ubu woheza ukajya kuvoma ku isoko ukajya usigura itobye ngo uzosubira kujya kuvoma oya ntabwo bibaho ukwita uburwayi nicyo gituma rero twakire ku isoko twebwe tuba tugomba yuko ubwo bumenyi bw'abakera bwadukejeje ngaha imbere y'uko imbere y'uko twikukira byarabaho turikukira birabaho n'ubu mu bihugu byinshi bakubariye urutonde rw'abantu bivuza mu miti bashaka bavuga ati imiti miti kama niyo kurya twita se imiti kama
pade reka twakire n'undi mukunzi w'ijwi rya amerika ibintu bidukikije bakorera ko mbega niba bavuga ngo ubu ati ibu ye twakire n'undi mukunzi w'ijwi rya amerika umaze akanya ategereje telefoni ye itaza kuducika Etienne uranyumva
cyane ye urahagana hehe
nababwiye yuko ni guturuka burundi kirundo gusomi polime kididiri
ye ufite ikibazo cyangwa n'icyiyumviro
mfite icyiyumviro nterera ishyigikira uwo mushinga nkara yego
ariko gatoya mube muntunze gato ndafise akantu k'akaherere gahora kaba ngaha kuri bo afurika
subiramo neza birancitse aha ku ijwi rya amerika harakunze kurushika akaherere sinzi ico biba birimo biravako imbere yuko mbandanya nagira mbanze ndabimenye ico mbandanye ereri yihe boya hari telefone icitse iyo umutumirwa iracitse ariko ubwo nagira ngo wari uvuze ko ushaka gushyigikira ibyo yavuze nagira ngo ubwo
icyo nagomba kubivugaho ni uko mu kirundi bavuga bati imiti ikora ikoranye kandi ngo umutwe umwe ntiwigira inama mu bisanzwe nk'uko leta yacu yaba yabivuga ati tube abantu bakoresha ubwenge twimenye twoye kuzenze burya akenshi iyo umuntu azanye ikintu nk'icyo kuvuga ngo imiti y'ikirundi icibwe si ukuvuga ko biba ari ibintu by'urukundo akunda abantu cyane ahubwo aba ari bizinesi byo nkaba ari abantu bamwe bamwe bashaka gucuruza iyabo bakuye hanze kugira ngo ibintu runaka babihagarike bizinesi yabo ihite
niko ubitekereza
niko ndabitekereza icya kabiri ya politiki yo kuvuga ngo umuzungu tube natwe dukoresha ubuhinga bwacu kugira natwe tumenye umuzungu we arakoresha politiki yo guca muri bamwe bene wacu kugira ngo ibyacu twatekereza bihagarare ubwayo by'abazungu bihite
ariko nsubiza inyuma gatoya yuko babitubwiye cyangwa se nuko jean bosco gira uko ishaka umuvugizi w'ubushikiranganji yabivuze ntabwo ari ukugira ngo babuze bamwe gucuruza imiti hanyuma iyindi igende yavugaga ko ari uku ni nko guca akajagari mbese mu buvuzi agira ngo arengere n'abivuza kandi habemo n'uburyo abantu bashobora gukorana bakurikije amategeko
erega nyine nyine politiki y'umuzungu ntigenda ku mugaragaro yica ahantu
umuzungu abaye nde se etiyeni umuzungu abaye nde ko twari turi kumwe n'aba n'abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abavura kandi akaba ari abarundi umuzungu turamuzanamo gute
mwese ntubizigwa agasore we mu guhemukirwa ntiyahemukirwa n'abarundi bene wabo bafatanije n'abazungu
uti ku buhanga bw'ibyuma hari ikintu cyari kitagenze neza mbwira
ntarimo mvuga niba ibyo ngibyo bivuze ko ari abarundi barimo barabivuga narimo mvuga nti ibyo ngibyo nabwo agasore cyangwa se ndadaye bahemukiwe n'abarundi bene wabo bakibaza ngo ni abazungu barimo bafatanya ibintu babibakorera mugabo abarundi batamenye ko ari abazungu ariko bigakurangira babakoresheje penaliti ariko ntabwo umuntu yahora yitwaza abazungu ko aribo bajya ko natwe abarundi cyangwa se n'abanyarwanda buri wese afite uburyo imana yamuhaye ubushobozi bwo gutekereza no guhitamo none se sibyo nyine tuvuga niba dufite ubushobozi bwo gutekereza nabwo imana yatubwiye dukoreshe ubwenge bwacu dukoreshe natwe ubushakashatsi tubushake none se uwo murundi niba arabona mugenzi we arimo arakoresha ubushakashatsi aramurwanya cyangwa yari kumushyigikira ati natwe turabe nyine tugira dekuvere y'ibintu bihambaye babazungu turabe ko tugera ikirenge hamwe niyo mpamvu ya mategeko harashobora kuzafasha nibamara kuyageraho buri wese uzaba akora uwo mwuga azayakurikiza padiri yagarutse reka muhe umwanya ubwo hari ikindi wifuza kumubaza ukaza kumubaza padiri mbere y'uko telefone yanyu icika etiyene dufite ku murongo wa telefone yari arimo abashyigikira avuga ko ati imiti ikora ikoranye ati kandi umuti umwe ntiwigira inama arashyigikira rero ko ubwo bufatanye hagati yanyu nk'abavuzi ndetse na na minisiteri cyangwa se ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ubwo hiyongeyeho ko hari n'abashobora kuba bashaka gucuruza imiti ya kizungu bakaba aribo baza kubaca intege urahagana heza uri hanze hariho urwamo rw'amabati
ndarwumva niko se urahagarika sinzi ko muntegera turakumva urahagana heza uri hanze se cyangwa uri mu nzu balo ubanza padiri agize ikibazo cy'imvura ubwo rero ashobora kuba telefoni ye icitse cyangwa se ahisemo kuyihagarika kugira ngo kuko yaravuze ibibazo by'inkuba ubwo mutwihanganire mugume ku murongo wa telefone hanyuma ubwo turareba ukuntu twakomeza kugenda twungurana ibitekerezo ibyo muvuga ibitekerezo mutanga bishobora kugera ku bashinzwe gukora ya mategeko twavugaga amategeko bifuza gushyiraho agenga ibyo byo imikoranire hagati y'abavuzi kama ndetse abavuzi kama na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu turakomeza mu kanya murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu twihanganire rwose telefone ya padiri iracitse ariko kandi bitewe nanone n'imvura imvura nyinshi yari irimo kugwa n'amabati asakuza ubwo rero ndumva ibyo ari byo byose twakomeza ikiganiro hari uwari utegereje ku murongo wa telefone ni izina ryawe ninde urahagana ni toma
ni toma umbabarire kubera ko utari bubone padiri ngo agusobanurire ariko ushobora kuvuga igitekerezo cyawe cyangwa se uko ubona ubuvuzi bwa gakondo aho uri n'icyo icyo ubitekerezaho mbese
yego murakoze ndibaza ari buze kuboneka mu mwanya muto ahanini nagomba mvuge nti ubwa mbere bwo ubuvuzi bwa gakondo bwari butegerejwe bategerezwa gushyigikirwa bakabikora mu buryo butunganije neza ku buryo ata muntu uwo ari we wese yoca yigira umuvuzi w'imiti ya gakondo cyangwa iyo bita ikirundi mu kirundi kuko hariho ababyiyitirira bavuga ngo twe ngo turabavuze turabavuze ugahura abantu bari ko baratsira ko kubera atabyo bashoboye atabumenyi babifitiye rero icyo ntushyigikira padiri ni uko nzi neza ko yaba imiti bita iy'ikizungu uhura ikorwa muri bya bintu by'ibimera ibiti kanaka rero bishyitse umuntu akayitegura nk'umuntu azi gutegura imiti y'ikirundi ashobora gufata ya miti igize ufate nk'akaruru nka kinine ugahura yagiye arondeye kinkina agashyiramo n'utundi tuntu agashyiramo n'ubuki bigatuma umuntu ashobora gufata uwo muti ugahura malariya yarayikize kubera yafashe ya miti nyine igize kinine niyo niyo yateguye buryo bw'ikirundi arayiteguye kandi umuntu aramuvuye arakize haba ikintu ndwanya ni kijya kintu cy'abantu bakoresha bijya by'abapfumu baragura babesha abantu ngo uku na kuriya bajya nibo ntemera mugabe imiti ya gakondo irabaho irabaho kandi iravura kuko twese twarakuze dukurira mu byaro ruguru wahura hariho imiti baguha y'ikirundi urwaye ugakira atari ubwo wagiye ku bapfumu ugahura mbere wagiye kwa muganga bita abaganga b'ikizungu ugahura barakuvuye birananiranye uri nusu yo gupfa bagutwara ku baganga bavuza imiti y'ikirundi bakaguha umuti ukawunywa ugakira urumva imiti ahubwo bari bakwiye gushyigikirwa bakaraba ko imiti bayikoresha bikurikije amategeko kuko njyena nkunze kwiga imiti bita y'abazungu data wanjye imiti imiti igezweho ya kijyambere n'aho ivura umuntu irafise ikintu isiga cy'ingorane cy'ingaruka mu magara y'umuntu muri kazoza nicyo gituma utovuga ngo yaba imiti y'ikizungu yaba imiti bita y'ikirundi yose iravura gusa uburyo itangwa nibyo bikwiye kubamo ubuhinga buhanitse ku buryo umuntu atanga umuti koko yabanje kumenya ati nakagwaye indwara iyi kuko hari abivuza abagwaye za miri bakabaha imiti y'ikirundi za fwa bakabaha imiti y'ikirundi ugahura arakize za hasima bakabavuza imiti y'ikirundi ugahura barakize ariko wagenda kwa muganga iyo miti bariko barayiguha ikaba yayindi yo kugufasha gusa kugira ubura amaze kabiri mugabo ugahura si imiti yo kukuvura mugabo wajya muri ya miti y'ikirundi bita bagusuzugura ugahura barakuvuye urakize kandi ikindi nacyo nkunda gutangazwa mwo ni uko mu bategetsi bafata ingingo bagafatira ingingo haba no mu magara y'abantu bakavuga bati imiti y'ikirundi ntikenewe uhura ari ba mbere iyo bafite n'indwara baza kuyivuzako ugahura bariko barivuza kuri aba bagaya ngo ngo bavuze imiti idakurikije amategeko mu ugahura bagwaye baragiye kuyivurizako urumva n'ibyo bica bicanga abantu bakenera kuyivuza bakibaza ati none umushyikiranganje kanaka mu bushyikiranganje kanaka bategetse yuko imiti y'ikirundi idakwiye gukoreshwa mugacura ba bandi bakora mu bushyikiranganje abaganga baki yaretse ya miti yo kwa muganga yagiye kuyivuza muri ya miti y'ikirundi urumva bica bicanga abantu bagacavuga kuko nta kintu wokora ngo ureke kugira umuntu mugihurirako ujya kwa muganga ukagira uwo muhurirayo ujya kwa kuwo bita umuganga w'imiti ya gakondo naho nukagira uwo muhurirayo urumva ntushobora kwisangiza umuganga ni nacyo gituma uhura abantu baca batangura kuyibaza bati none bariko batubwira ukuri canke n'abatwanka banka ubuzima bwacu rero tugeza aho tubona ko tugeza aho tubona yuko abategetsi bo bafata izo ngingo ari ukubera ya miti barangura hanze bayunguka ko amahera menshi kubera barabatunzeho ku rwego rwo hejuru bavuga bati boza baravugwa abanyagihugu bagakira mu miti y'ibimera ejo ntitwogaruka kuronka amafaranga ntitwogaruka kugera kuri rwa butunzi twari ko turagera ko njye nibaza ko n'ibyo nabyone bo birabira hafi mugabo abaganga nabo barakwiye gufata ingingo bagafatira ingingo bajya abantu biyadukiza badakurikije amategeko bavuza imiti ibita y'ikirundi ugahura ni ibintu nk'ibyaduka ntibazi neza mu bushyikiranganje batabazi neza batabona yuko ibintu bakoresha ari bikurikije amategeko abo bobahagarika mugo umuntu yabisabiye amategeko yabisabiye mu mategeko akorana n'abantu babyize mu bushakashatsi je nibaza ko ahubwo bomushyigikira kugira imiti yo nuwari ahegeje kuvuga nibavuze ati imiti ikora ikoranye imiti ikora ikoranye nta kintu na kimwe kitavura ngaho biravye n'indya turya barashaka kuzikurangira ngo ufate indya uku n'uku n'uku n'uku n'uku bizogufasha urwaye amibe ugahura bariko barakubwira ibitungurusumu bitegura uko ubitegure n'ibi n'ibi n'ibi byamwe ibi n'ibi n'ibi bizogufasha kuri ya mibi mugabo ko babiteguye mu buryo bwa bwa gakondo bagacavuga bati ibyo bintu ntibibaho bariko babuza abantu kuja kwa muganga bariko babuza abantu kuja kwa muganga ora ivyo bintu naho wobireka kubikubwira uzogenda ubigura ubifungure uhuru uri kurivura nacyo gituma byiza ni uko boraba yuko gusa bariko barabikora bakurikije amategeko gusa hanyuma bakaba uburenganzira bwo gukora abiyadukiza bakaba aribo barwanya kuko nabo bashobora kuba bayobya bakabesha abantu ugahura barimwo nk'abapfumu ibyo nibyo bokurikirana mugabo abantu bavura bikurikije amategeko bafise uburenganzira byoba ari byiza bagafasha kuko ubuvuzi bw'ikizungu gusa ntibwokora bwonyine ngo buvure abarundi bose nyamara toma ndumva urimo wemeranwa na minisiteri n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko icyo uvuga nawe uravuga ko ayo mategeko akenewe kandi koko nabo icyo bavuga nabo bavuga ko hari abikika inyuma y'ubuvuzi kama mu kwiba abanyagihugu kandi uragaruka no kuri icyo kintu cy'imiti gukorana n'abantu babijijukiwe bazi umuti ugomba gutangwa uko ungana ntaho bigeze bavuga ko bashaka guhagarika ubwo buvuzi ni ukugira ngo ahubwo haboneka amategeko atuma nyine bubasha gukora neza niba mbyumva neza yego ibyo nabyo nibyo nshyigikiye abiyadukiza urumva hariho abantu uhura mu mihana ya ruguru uhura ataciye no mu wa mbere ataniki atanibyazi atazata umuti naka nomuha ku rugeruru agaca agenda ngo ngo ngo ngo agafata yuko umenga ni ibintu yarazwe n'abasogokuru agaca agomba gufata imiti agahereza abantu atazi ingene uwo muntu agwaye agapfa kubona ati kugwaye uku ndabona uburwayi iki agaca apfa kuguha umuti atabipimo yakoresheje icyiza ni uko umuntu bamutoye indwara bomufasha nimba ari umuti w'ikirundi ubaho uvura bakawumuha ikintu ngwanije ni kiriya kintu cy'abantu baca baza nk'abapfumu akakubwira ngo naka niwe yakuroze naka niwe yagize ntoya yabo bateranya n'imiryango
indwara z'akaronda zibaho bakwiye kuraba izo izo ndwara umuntu afise umuti wabyo akawutanga kuko mu buryo mu buryo bwemewe agomba uburenganzira yarayirwaye nawe urinda kuyirwara bategerezwa kuba bafite imiti y'ikirundi ibavura kuko izo ndwara z'akaronda kenshi kwa muganga harahura badashobora kuzivura bigasaba ko zivugwa muri ya miti y'ikirundi batanga nk'abakera babikurikiranye babyize urakoze cyane Thomas urumva ko bisaba bwa burenganzira bwo gukora kandi umuntu akaba akora icyo azi akabikora mu buryo butunganye ndetse ntabwo umuntu yakwibagirwa ko hari n'ikibazo cy'isuku mu bijyanye n'imiti urumva rero ko niba umuntu afatanyije na minisiteri ishinzwe ubuvuzi cyangwa se ubuzima icyo gihe azakurikiza amabwiriza n'amategeko abigenga ndagushimiye cyane yego cyane yego murakoze namwe twakire na cedric cedric uranyumva wiriwe neza yego wiriwe neza urahagana hehe
njyewe ntumbereye neza neza kampala mu gihugu cy'u rwanda kampala muri uganda muradukurikira neza nta nkomyi
nabakurikiranye neza ariko nigeze kugira aga porobulemu ka netiwaki sina hariho ibimwe ntashoboye gutaha kumva ariko mutumire numvise ko muri ku kiyago cy'abantu bavuza imiti kama imiti kama icyo kibazo wagize rero rwose icyo kibazo cedric wagize n'umutumirwa wacu yakigize aho hari imvura yaguye ku buryo ubu ntabwo tukimufite kuri telefone ariko ntibyakubuza kuvuga igitekerezo cyawe ku byerekeranye n'iyi miti bavuza imiti kama
yego jewe icyo ngomba kuvuga imiti buriya imiti hariho imiti kama usanga ivura indwara abantu zigenda zibafata ariko rero je nkavuga ni n'ubu n'uyo mugenzanje avuye ko numvise ko ashimikira ko vyoba bikora bisunze amategeko kuko ikintu kitagiyemwo amategeko hacaba mwabikikamukiza canke abandi bakabikora ukutariko ndibuka harigeze kuba igihe ni mu myaka ishize i burundi batubwira yuko hariho hari akantu bita ngo ni akanyabuzima ngo sipiririna sipiririna ndibuka ko abantu icyo gihe baragiye basigaye bakijukira ariko ugerageje kuyihweza cyangwa kugira ubundi bushakashatsi byaraboneka yuko indwara bakubwira ko gashobora kuba karavura ntibyari byo ako ni agake se ubundi ni akatsi ni agati ni agasimba nako bakora kari kameze nk'inzoga ariko ntikaburira inzoga
kari mu bwoko bw'inzoga mugabo ntabwo kari kaburira
akayoga bavuga ko kavura iki bavuga ko kavura iki cedric
bavuga ko kavura ngo indwara nyinshi inzoka abarwaye barashyira ko ibintu ukabona yuko ibyo bintu banditse ku ka etikete atari byo abo babyandikagaho ni bande se abagacuruza gase
yego nabagacuruza n'abari bafite ihinguriro bagakora mu buryo bwemewe n'amategeko
bwari bwemewe n'amategeko ariko mu nyuma bahavuye babugarira nibaza yuko babonye ko bitari bikwije amategeko ijana ku ijana kuko barakubwira ko kavura ngo igitigu ngo kavura ngo amahaha ngo kazibura imitsi ngo gatanga ngo inguvu nk'umushinga ntahe ngo ariko ararangura amabanga y'abubatse byari ibintu byinshi cyane wabona yuko umenga ibyo bintu sibyo ndumva baragaga ibintu byinshi koko reka turabaza padiri ngo yagarutse ku murongo wa telefone reka tumubaze niba icyo kintu akizi cyangwa se niba hari n'ikindi kibazo wifuza kumubaza we bamubaza padiri padiri murakoze rwose kwihangana no kugerageza kugaruka ku murongo imvura yahise se
imvura yahise ntikikaze nka kareho yarimo n'imituragaro nabyumvise imana ishimwe none twaciye tuva twari ko turakorera dushya tuza mu nzu ahandi none rero ako kantu uyu muvandimwe cedric ari i kampala muri uganda ni umurundi uri muri uganda aravuga ngo ako kantu kitwa sipirina bavuzaga ibintu byinshi avuzemo n'igitigu n'ibyo bintu byo kurangura amabanga y'abashakanye hari ibyo mwari mwamaze kutubwira mu byo muvura harimo n'icyo gitigu no gufasha abantu bafite ibibazo byo kubyara iki kintu hari icyo mukiziho mwebwe
mu bakoze icyo babwirizwa kumenya abo bantu ni bwatwe uzasanga igiti kimwe cyitwa ko aricyo kivura indwara kanaka iyo ariyo yose twebwe dufise ibyishimo ko tuvuga tuti imiti ikora ikoranye nk'uko n'imitwe ikora ikoranye nk'ubu ndakubariye ndavura igitigu cyangwa indwara y'igisukari nshobora kuba nkoresha ibiti mirongo ibiri binarenga mbere bivanze kuko kuko icyo gihe mu gutegura uwo muti ubwirizwa gushyiramo kumwe n'umuntu wese akoze akoze nk'imashini nk'imodoka igenda rero urabona ko imodoka igenda ahantu hajya y'isasiya nk'imazutu haraje amazi haraje amavuta hari uko hariho ibipedari umuntu afata kugira ngo yiruke cyangwa igabanuke ibyo bisubizo bitera ko rero ubuvuzi bw'imiti kama igikuru kiriho n'iki imiti yacu ikora ikoranye nawe yavuga ko akagati kamwe kavura izo ndwara nyinshi ni ugushikuza ni ugushikuza hanyuma rero gashobora kuba kari kavanze padi kashobora kuba kari kavanze ko yavuga ngo ni akantu kameze nk'i twese biratworohereza amategeko niyo bavuga ati n'urugogo umuntu acamo ubwo ayo mategeko rero afasha umuntu kwisanzura afasha umuntu gutunganiriza abo ariko arakorera atari ko arabahenda bifata umuntu bisaba umuntu yuko niba azotanga itagisi cyangwa agashimwe kwa naka ntibikaba gahotoro nawe ngo ni ibintu bimuguye ko ayo mategeko twese turayubahiriza tuba dusaba rero ko ayo mategeko agiyeho bayarangure rero nk'uko ari areke kuba abantu bayaca kwa nyuma ntibahanwe cyangwa abantu bayakurikiza ugasanga ntibayakurikiza ni uko
cedric sinzi niba kiri ku murongo wa telefone nagira ngo niba hari ikibazo ntawuriho ngo banza telefoni ye yacitse ubwo reka dukomeze muri iyo muri icyo kiganiro nyine tuvuga kuri ibyo bintu by'ubuvuzi bwa gakondo mbere y'uko twakira abandi bakunzi b'ijwi rya amerika nagira ngo mbabaze padi ubu ngubu ni ukuvuga ko nta muntu n'umwe ukiza aho ngaho ku ivuriro ryanyu
jewe baraza baraza minsi yose bama baza kuko nkaha jewe mfise hariho aho twita mu gifaransa inzu y'ishimikiro ya mesomere hakaba rero n'iyindi nzu ya sikirisare y'i bujumbura baguma bazi
none se ko babwiye ngo mube muhagaze yabubatse amazu erega ngaho ibita aho nkorera akaba ari nigisha akaba ari numba nkaba nawe bubatse mu itongo leta yampaye hari mamwe n'imiti nkaba mvise urwego rw'abakozi bayitegura hanyuma abenegihugu nabo bakayisoromera n'abanyagihugu nabo nkoresha bakajya kuyisoroma abandi bakayishorera nkajya ndayihingura
oya navugaga navugaga muri iki gihe babaye bahagaritse mwebwe mwarahagaze cyangwa murakomeza gukora
rero ntabwo ukomeje gukora kuko umuganga mukuru ari ijisho rya minisiteri hariya i bujumbura akorera ngaho i bururi rero yavuze ati wewe biragaragara ni ugumukora ni ugumukora iby'iwawe turabizi amakungu arabizi abenegihugu ntibarigera bakwidogera bandanya wikorera hanyuma abo bandi nabo ibyabo tuzoheza tubisubiremo niko nabigize nicyo gituma rero navuze mu ntango ntijewe igihe ntawe ibyo kiyete rivuga ati we nawe nawe naka ugara ugara nta kundi urugasha rw'igufuri jewe n'abananije nkora kubera kuko navuze nti nuba nteye akaguma abarwayi banje bava bapfa kandi nabwirizwa kubungabunga amagara yabo noba ngize icyo bita greve ntabandanije nkora iki gikorwa cy'ubutumwa ubwo ni ubutumwa bwa mbere bwo bwa diyoseze yanjye ni ubutumwa kandi nahawe n'igihugu ni ubutumwa nahawe n'ubuvuzi ku bushobozi ku bemera ndavuga ni ubushobozi bw'imana bwungenza ibyo byo bintu bitatu maze kubishyira hamwe mvuga ni
bandanye gukora ahubwo n'abandi ibyo babicumbagira baheze tubafashe kugira ngo bave imagwini tuzajya dushamirana nk'inka zo ku rugomero ziba zihimbye ubwatsi cyangwa zihimbye amazi cyangwa gukubitana amahembe twese tuba ba mugabo umwe
usenyera ku mugozi umwe kandi abarwayi nabo indwara yo ntirindira uvuze ngo rindira ni burya muntu uwo muganga mukuru avuga ngo gweze ngo waze ugende ngo ngo bwishe ngo egisame ngo ngudeye ko ndaguha umuti oya yakosheje
yagombye guhita mu muti uramusama baba baragumaho ibintu byose bipimo biraza guteba birateba ugasanga umuntu yaracikanye kandi atari gucikana nabanze yumvize indwara z'uwo muntu amenye ibimenyetso byiwe rero asanzwe umenga abaganga basigaye borusha ibintu bwira ubwishe egizame generali yibiki kumuha yamuha agati hanyuma akabona kujya gukora ibizami twakire na onezime onezime uranyumva onezime
ndakumva urahagana he
ndi hano mu gihugu cya marawi hehe marawi mu gihugu cya marawi ni mu z'umurundi iba hano muri marawi yego nyarutsa ubwo ubaze cyangwa se utanga igitekerezo cyawe turimo turagenda tujya ku musozo w'ikiganiro
njye nibaza ko umwanzuro leta y'ubundi yafashe yo kuba ihagaritse abavuzi ba gihanga ntabwo ntabwo ko itakoze kubera ko mu bavuzi ba gihanga hari abantu usanga ari abavuzi b'ukuri hari n'abandi usanga ari ababeshyi ubwo rero kuba yavuze ati reka twafashe umwanzuro wo kuba duhagaritse kugira ngo twanze dushyire mu mateka abagenga bizatuma abarundi cyangwa se abaturage b'uburundi babona abaganga b'ukuri aho kugira ngo baze birukanira ku baganga babeshyi babarira amafaranga kandi nta kintu babagezaho ikindi numva ikiganiro rero na pada bati ibitaro byanjye biracyakomeza iyo murebye iyo turebye ubuvuzi bwa gihanga bw'abapadiri n'ubuvuzi bwa gihanga bw'abandi bantu basanzwe usanga ari ubuvuzi butandukanye kubera ko bo usanga bafite ibitaro bizwi amakirinike azi abantu bakabagana bizwi n'amategeko mu gihe abandi baganga ba gihanga usanga ari abajura bo kuba abaturage batanazwi ndetse n'iryo shyirahamwe baba barimo ugasanga akenshi bitira ko baririmo kandi basanzwe batarimo icyo nashaka kongeraho
urakoze cyane reka twakire na uwa nyuma twakira ni severa severa uranyumva muri make cyane rwose kuko turimo gusoza
ejo muri make ntavuze menshi nashaka gushimira minisiteri iyo ngingo yafashe umwanya umwe ni nziza kuko kuko hari n'ukuntu usanga nk'ino mu misozi iwacu ushobora gusanga nk'umuntu kigeza cyane mu wa mbere ngo ni umuvuzi gakondo ngo aravura ngo hepatite b habaho ujyayo numvise no muri tanzania ngo hariho umuganga avura sida esike none indwara itavuga kwa muganga yashobora kuyivura icyo ni ikibazo nashaka kubaza uwo muganga yambara umuganga urakoze urakoze reka ikindi ntabwo ari bubashe kubisubiza byose kuko ni amasegonda makeya dusigaranye reka gusubiza icyo ngicyo hanyuma ikindi ubwo tuzakibaza ubutaha padiri mu gusoza nimusubize severa
mu ntumbero nziza ntibatandukanye ibintu n'ibindi abavuzi b'imiti kama cyangwa abavuzi b'imiti ya gakondo ntibavura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu ubwo nubwo ari ubujuju abantu bamwe babifata gutyo tuvura izo ndwara zose zivugwa no ku ntuzeye mu buvuzi bw'ikizungu izo ndwara zose uko zije natwe byari bitunanira birumvikana reka mbashimirira ahangaha kuko ndabona isaha irashize ndabashimiye cyane muganga leopold mvukiye nkashimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma namwe mwese mwaduteze amatwi mwese mwese rero tubifurije ubuzima buzira umuze mugire ibihe byiza
murumva radiyo y'ijwi ry'amerika